iri ni ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi uyu munsi turi kuwa kane tariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika ubu nkatwe turya rimwe ku munsi njyewe ndabona ubukungu butagenda neza hariho ubukene ahubwo ayo mafaranga nibayamanure natwe atugere badukubite ayo mafaranga tugure utumoto twacu twubake n'amazu natwe abo ni abaturage mu rwanda bavuga uko babona ubukungu bwifashe iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na alois bigirimana
mwaramutse digwema mwaramutse namwe mwese mukurikirana radiyo ijwi rya amerika amatora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka mu gihugu cya santara afurika atekanijwe ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'uku kwezi ashobora kutaba kuri iyo tariki aho ni nyuma y'aho umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora umenyeshereje ejo kuwa gatatu ko umwanya usigaye kugira amatora abe ari muto ugereranijwe n'ibikorwa bisigaye gukorwa katarina hoyije umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika muri santara afurika amenyesha ko hari amakuru atanguye gukwiragizwa ko amatora ashobora kwigizwa inyuma umugwi utunganya amatora umenyesha ko benshi mu biyandikishije gutora bamaze kuronswa amakarata y'amatora udusanduku two gutoreramwo tuzoshika muri iyi ndwi mu nyuma hafatwe umwanya wo kudukwiragiza mu gihugu ivyo bishobora gutuma umwanya uba muto abanyagihugu bafise ubwoba ko n'aho amatora yoba ku gihe azoba mu mutekano muke mu gihe umugwi witwaje ibigwanisho wirukanye perezida francois bozize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ukiri ku mugwa mukuru bangi mu gihugu cya libi inama ya oni ijwejwe umutekano imenyesha ko ishyigikiye leta nshyashya y'ubumwe ya libiya yemeranijwe mu ndwi irangiye n'abashamiranye kandi isaba ibihugu byose bigize inama ya oni kuyishyigikira n'umwe avuyemwo iyo nama yasabye umukuru yagenwe ngo arongore inama y'igihugu ya libiya gushinga leta mu minsi itarenze mirongo itatu atibagiye no gutunganya urwego rumucungerera umutekano Ibrahim Debashi aserukira libiya muri oni yabwiye itororokanirizo ry'amakuru ry'abongereza Associated Press ko ONU yari ikwiye gukuraho ibihano yafatiye Libya ku bijyanye n'ibigwanisho ibyo byofasha Libya kurwanya umuhari wa Eta Islamiste itarinze kurindira ibitero by'urunani rw'inteko mvamakungu abandanya bivuga inama ya ONU ijejwe umutekano yarateye kandi ivyatsi bikorwa byose vy'iterabwoba bigirwa n'umuhari wa Eta Islamiste n'abawushigikiye kandi imenyesha ko irajwe ishinga n'ukuntu ubuzima bw'abanyagihugu burushiriza guhungabana muri Libya iyo nama isaba kandi leta nshasha ko iyo shinga igiye gushingwa ko ikwiye guha umwanya abagore mu nzego zifata ingingo mu gihe Libya kigiye kwinjira mu ntwaro ya demokarasi igihugu cya Libya cinjiye mu ruhagarara rwa politike kuva aho Muammar Gaddafi yiciwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe muri leta zimwe za amerika leta zimwe za amerika zimenyesha ko igitigiri cy'abantu birukanywe ku butaka bwayo kubwo kutagira impapuro cyagabanutse ugereranije n'imyaka cumi n'itanu iheze ibyo byatangajwe ku munsi wa kabiri na departema ya leta zimwe za amerika igejwe intwaro mu gihugu hagati n'umutekano ibyo byatewe ngo ni uko igitigiri cy'abantu bafatirwa ku mbibe bagira binjire mu buryo budahuye n'amategeko cyagabanutse ku bice mirongo itatu ku ijana mu gihe cyose abantu mu gihugu cyose murambabarira abantu bafatiwe ku mipaka n'abafatiwe hagati mu gihugu abashika ibihumbi amajana ane na mirongo itandatu na bibiri n'amajana ane na mirongo itatu na mirongo itandatu na bitatu nibo basubijwe mu bihugu byabo igitigiri cyagabanutse ko abantu babaye ibihumbi ijana na cumi na batanu ugereranije n'umwaka uheze abantu babawe miliyoni cumi n'imwe nibo bavugwa ko baba muri leta z'ubumwe za amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko muri iraki naho inteko z'igihugu cya iraki zinjiye mu gice cyo hagati y'igisagara cya ramada ramadi aho ziri ko zigerageza gusubira kwigarurira icyo gisagara leta ya iraki yatakaje haheze amezi indwi ku munsi ugira kabiri w'ibitero bikomeye by'inteko za leta zibifashijemo n'inteko zidasanzwe zijejwe kurwanya iterabwoba zateye zija mu kibanza kirimwo inyubakwa za leta mu gisagara ca Ramadi umugwa mukuru w'intara ya Anbar abagwanyi amajana n'amajana w'umugwi Eta Islamique bavugwa ko binyegeje mu gice cyo hagati y'igisagara ca Ramadi abategetsi b'igisirikare ca Iraq bavuga ko vyitezwe ko inteko za leta zigarurira igisagara cose ca Ramadi mu misi mike iri imbere umuvugizi w'urunani ruyobowe na leta z'umwe za amerika ruriko rufasha inteko z'igihugu ca iraq n'ibitero vy'indege z'ingwano mu bibanza vy'umuhari eta islamiste colonel stephen warren aritondera uko abona ibikorwa vya gisirikare vy'inteko za leta ya Irake avuga ko naho atankeka ko inteko za leta ya Irake zizosubira kwigarurira igisagara ca Ramadi ko ruzoba urugamba rukomeye kandi ruzofata igihe muri Israel igipolisi mu gihugu ca Israel cararashe abanya Palestina babiri basogose imbugita abanya Israel batatu hafi y'igice ca kira c'igisagara ca Yerusalemu
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloise Bigirimana amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi ku nshuro ya kane kuri uyu wa gatatu abaregwa gushaka guhirika ubutegetsi bongeye kwitaba urukiko mu mujyi wa gitega general Cyril ndayirukiye yemeye ko ari mu bateguye itangazo ryasomwe ku maradiyo ariko yahakanye ibyaha aregwa byo kwica abantu no kubomora amazu generali ndayirukiye yasabye urukiko ko ubutaha bamuhamagarira generali ponsiye gaciye ubwenge wahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi generali prime niyongabo uyobora ibiro bikuru bya gisirikare na generali godfrey niyombare watangaje ko yafashe igihugu ni inkuru y'umunyamakuru wacu eloge wiri kaneza bose uko arindwi bagirizwa ibyaha bitatu nyamukuru ugushaka gushira mu ngiro umugambi wo gutembagaza ubutegetsi no guhamagarira abanyagihugu gufata ibigwanisho mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi kwica abasirikare abapolisi n'abanyagihugu hamwe no konona no gusenyura inyubakwa nyinshi abanyororo bose bahakanye ibyo bagirizwa ariko general Cyril ndayirukiye hari ibyo yemanze yavuze ko icaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi acemera mugabo yongeye ko ko nk'uko biri mu itangazo ryasomwe ku maradiyo ku itariki ya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu uyu mwaka n'ubu rikiriho ibyo yakoze yari yabigize mu ntumbero y'ugukingira no kubahiriza amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro jenehani ndayirukiye hari n'ikindi yasabye sentare kumukorera mu nta hs ikurikira yagize ati ndasabye ko mwampamagarira abantu batatu bakaza ngaha abo nabo ni general Ponce gaciye ubwenge yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi general Prime niyo ngabo umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare hamwe na general Godefroy Niyombare abo bose general Cyril Ndayirukiye avuga ko hari ico bazi mu vyo yagirizwa kuko yakorera munsi y'uburongozi bwabo kandi hakaba hari ivyo bamutumye yasiguye ko yari umuhanuzi mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi kandi ko atangabo yari afise agomora canke ategeka muri ico gihe ibindi vyaha vyose yabihakanye acamenyesha ko adashobora kuburana adafise umushingwamanza amwunganira kuko ivyaha yagirizwa aragacamutwe bishobora no guhanishwa umunyoro w'ubuzima bwose sentare yamubwiye ko kuri uyu wa gatatu nyene imuronse umushingwamanza co kimwe n'abandi bagenzi be batanu bari baje badafise ababafasha kuburana bamwe muri bo babwiye sentare ko naho igiye kubaronsa abashingwamanza bakeneye abo birondereye biyumvamwo urukinja rwababwiye ko iyo umunyoro yasavye umushingwamanza ntamuronswe sentare yemerewe kumumuronderera ku itariki ya cumi na gatanu ku kwezi abashingwamanza bose batatonze muri sentare bari bafatiwe ingingo yo kudasubira gusasa muri urwo rubanza inyuma y'iminsi itatu abanyororo baciye bandikira umugwi snidehashi w'igihugu ujejwe ateka akazina muntu ngo baronse abashingwamanza uwo mugwi waravyemeye mbere kuw'imana w'indwi iheze icegera c'uwurongoye snidehashi yaragendeye abafungwa mw'ibohoro rikuru rya gitega ariko gushika kuri uwa kabiri nta nyishu mugwi snidehashi wari bwaronse abo banyororo bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi na majoro aloyizi nzokira yari afise umwunganira bene umushingwamanza wiwe bahakanye ivyaha uwo musirikare yagirizwa mbere basaba sentare ko yoreka gufatira mu kivunga abantu ngo ibagirize ivyaha bimwe kandi amategeko y'uburundi avuga ko umuntu ahanwa ku gatwe kiwe ahejeje kumvirizwa sentare yamubwiye ko azohabwa iyindi sango yo kuza kumvirizwa no gushikirizwa igihano umushikirizamanza azomusabira ubundi yari afise ico yisangije ni majoro richard hagabimana yavuze ko adatahura ingene yagirizwa ivyaha bimwe n'abantu bafashwe ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka mu gihe we yafashwe ku itariki ya 27 ukwezi kwa gatandatu yanavuze ko dosiye yahawe idakwiye kandi harimo n'ibintu bidasomeka abasirikare n'abapolisi bafunzwe bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi ni mirongo ibiri n'umunani bose bafungiwe hamwe mu ibohero rimwe rya gitega ku wa mbere w'indwiza niho batandatu bitavye sentare batagira abashingwamanza kuri uyu wa gatatu bahawe isango ryo gusubira kuburana mu ntahe y'icesi kuva bafatwa abo banyororo bavuga ko bari bafunzwe bunyamaswa bituma aho barara ariko kuva ku itariki ya cumi na kane ku kwezi batanguye kurenguka ku nshuro ya mbere mu nta hs abo bafungwa bemeza ko batacituma mu ndobo kikaba ari kimwe mu byo bashimiye sentare eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika guverineri wa banki nkuru y'igihugu mu rwanda john rwangombwa aravuga ko ubukungu bw'u rwanda bwifashe neza muri uyu mwaka uyu muyobozi avuga ko akurikije uko ubukungu bwazamutse ku gipimo cya gatandatu n'igice kimwe ku ijana mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka bizatuma ubukungu buzamuka ku gipimo cya karindwi ku ijana mu mwaka wose gusa guverineri rwangombwa yemeza ko hari abakigorwa no kwishyura imyenda baba bahawe n'amabanki asumutakaboye i kigali adufitiye inkuru irambuye imibare yashyizweho ahagaragara n'ikigo gishinzwe ibibarurishamibare mu rwanda yerekana ko ubukungu bwazamutse kuri gatandatu n'igice kimwe ku ijana mu gihembwe cya gatatu ariko guverineri wa banki nkuru y'igihugu we akavuga ko muri rusange uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ubukungu bw'u rwanda bushobora kuzazamuka kugera kuri karindwi ku ijana uyu muyobozi avuga ko ibiciro ku masoko byo byazamutse cyane kugeza kuri kane n'ibice umunani ku ijana bitewe n'ibiciro by'ibiribwa byiyongereye cyane guverineri wa banki nkuru y'igihugu john rwangombwa yemeza ko ifaranga ry'u rwanda ryataye agaciro urigereranije n'idolari ikindi nanone tubona ni ku isoko ry'ivunjisha navuga ko ariho habaye wenda kwihuta bidasanzwe ukurikije uko imyaka ishize yari imeze ubu ngubu kuri cumi na gatanu z'ukwa cumi na rimwe ifaranga ryari rimaze guta agaciro kuri karindwi n'ibice n'igice kimwe ku ijana ariko nk'uko mubizi ni ikibazo cyabaye ku rwego mpuzamahanga ndetse twebwe turi hasi cyane abandi bari muri za makumyabiri nubwo ubukungu bivuga ko bwazamutse haracyari ikibazo mu kwishyura inguzanyo amabanki aba yaratanze inguzanyo zigera kuri gatandatu n'ibice bitatu ku ijana abazifashe bananiwe kuzishyura bamwe bikabaviramo ko imitungo yabo itezwa cyamunara mu minsi ishize humvikanye itezwa rya cyamunara ry'amahoteli menshi ariko kuri guverineri wa banki nkuru y'igihugu ngo nta bikuba byacitse mbere amabanki yagiraga ibibazo ko kugira ngo uteze cyamunara ikintu bagomba kujya mu nkiko bigafata igihe kinini cyane ibyo bikabangamira ishoramari mu gihugu muri rusange hanyuma amategeko arahinduka bemera yuko iyo mwajyanye amasezerano wagurije akananirwa kuyubahiriza rb guha icyemezo cy'uko wagaruza cyangwa wagurisha ingwate ibi byatumye byihutisha porosesi yo kugurisha ingwate bisa naho bihindutse ikibazo kidasanzwe ariko ntabwo ari ikibazo kidasanzwe ahubwo nk'uko wabonaga iyo urebye inguzanyo zitishyurwa neza aho tugeze ubu ngubu ukazigereranya n'imyaka ibiri itatu ishize imyaka itatu ishize byari bimeze nabi kurusha ubu ngubu gusa nta nta kidasanzwe rero cyabaye buri mwaka abashinzwe iby'ubukungu bemeza ko ubukungu bw'u rwanda bugenda buzamuka ariko ibi bijya bigora abaturage bakigaragaza ibibazo byo kugarizwa n'ubukene bukabije kuri bo izamuka ry'ubukungu rivugwa benshi ntibaryumva ubu nkatwe turya rimwe ku munsi ye ndabona ubukungu butagenda neza hariho ubukene ahubwo ayo mafaranga niba yamanuwe natwe atugereho badukubite ayo mafaranga tugure utumoto twacu twubake n'amazu natwe atugereho ubu ni ingendia rimwe ku munsi kubera ndi umucanshu guca inshuro nshatse kuvuga guhingira umuntu uhera mu gitondo saa kumi n'ebyiri ukageza saa sita amafaranga magana atandatu magana atandatu iyo yampaye rero ubwo ngera mu rugo nkagera mu rugo mu masaa saba kugira ngo ya magana atandatu nyashakishemo ibyo ba bantu banjye bari burye biba ngombwa ko bifata kuri uwo mugoroba uwo mugoroba akaba ari bwo ndya mu kwezi kw'ukwakira k'uyu mwaka banki y'isi yatangaje ko ubukungu muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa zahara buzahura n'inzitizi nyinshi hagati y'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na karindwi ariko ngo ku ruhande rw'u rwanda siko bimeze izi nzitizi zifitanye isano n'ihungabana ry'ubukungu ku isi ngo u rwanda ruzashobora guhangana nazo ku buryo ubukungu bwarwo buzazamuka kugera kuri nibura karindwi ku ijana mu myaka itatu iri imbere uhereye muri bibiri na cumi na gatanu banki y'isi ivuga ko ibizazamura ubukungu bw'u rwanda kuri urwo rugero ari ishoramari mu bikorwa remezo imishinga yo koroshya ubwikorezi kongera amashanyarazi no gukomeza kubyaza umusaruro umutungo kamere asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri aka kanya tugeze kuri cya gihe twahariye amakuru y'imikino na siporo mugenzi wacu fideli niyongabo niwe utugezaho ayo makuru
urakoze edi ku makuru yerekeye inkino yo muri iki gitondo turavuga kuri kahise ka ruswa karanze ishyirahamwe rijeje umupira w'amaguru ku isi fifa ishyirahamwe fifa ryaranyengetewe na ruswa iryo shyirahamwe rimaze imyaka n'imyaka ryarasinzikajwe n'ibiturire kuva ku byerekeye ukwigungana amafaranga y'inyungu avuye mu bikombe by'isi yose n'icyicaro cya fifa mu gihugu cy'ubusuwisi aho iryo shyirahamwe ridatanga amatagisi iryo shyirahamwe rirangwa no kutagendera ukuri kahise k'abayobozi b'ishyirahamwe fifa karanzwe no gukoresha ububasha bwabo mu buryo bw'umurengera ivyo vyatanguranye n'umuyobozi w'ishyirahamwe fifa stanley rus perezida gira gatandatu w'iryo shyirahamwe yatanguye gushira politike cyane mu ishyirahamwe fifa yategetse icyari ubumwe bw'abasoviyeti ico gihe gukina urukino rwo guhiganirwa kuja mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru n'igihugu ca shiri ku mugwa mukuru santiago naho ikibuga c'umupira w'amaguru urwo rukino rwabereyemwo cakoreshejwe n'inteko za perezida wa shiri w'ico gihe pinochet mu gufata no kwica ababonwa ko bashigikiye abakominisita ico gihe umuco wa ruswa warabandanije ku muyobozi w'ishyirahamwe fifa yakwirikiye joao havalange yagirijwe ibintu bitari bike harimo kwakira ibiturire no kugena mu bibanza bikomeye by'ubuyobozi bwa fifa abantu mu nyuma yaho vyigaragaje ko bariye ibiturire havalange yagirijwe kandi kuba yarakiye ibiturire igihe yari mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino seio kubwo abantu batari bake bakurikirana ibintu kubona blatter yibaza ko ashobora kugira ibyo yishakiye ntiyagire inkurikizi ngo si ibintu bitangaje sep blatter ayoboye ishyirahamwe fifa ryabunzwe kubera ruswa akarorero n'ibiturire bigaragara ko igihugu cya qatar cyahaye abaserukira ishyirahamwe fifa igihe icyo gihugu cyari ko kirondera kwemererwa kwakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ishyirahamwe fifa ntiryasinzikajwe gusa na ruswa yamara rirangwa n'umuco ukomeye wo kudahana ku bakurikirana ibintu kiretse ngo ingingo zikomeye zifashwe naho se blatter azoba yahavuye iryo shyirahamwe rizobandanya kurangwa no kutagendera ukuri kubona umupira w'amaguru uhuza abantu ibihugu n'intara zitandukanye zo ku isi ni ikintu ngo gihambaye ishyirahamwe fifa ryotegerezwa gushyira imbere aho kurondera kubikuramo inyungu yaryo bwite uburyo bwonyene bwo gutuma izina rya fifa ritabandanya gucafuzwa na ruswa ni ugushyiraho umuco wo gukorera ahabona muri iryo shyirahamwe yamara ishyirahamwe fifa rizobandanya kudadaza kubera rikomeye cyane nta kintu na kimwe abakunzi b'umupira w'amaguru bazoshobora gukora kiretse bakuye burundu umupira w'amaguru mu buzima bwabo ibintu ishyirahamwe fifa rizi ko abantu benshi batazoshira mu ngiro abakurikirana ibintu babona ko urunani rw'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu karere k'iburaya uefa ariko rwonyene mu mupira w'amaguru rushobora kugira icyo rukoze kugira ruhindure inyifato mu ishyirahamwe fifa kubera igitigiri kinini cy'abakinnyi bakomeye cyane bari mu mashampiyona y'umupira w'amaguru mu karere k'iburaya n'ububasha amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu bihugu by'iburaya afise muri uefa cyane cyane amashyirahamwe y'umupira w'amaguru y'ibihugu by'ubudagi n'ubwongereza babona kandi ko amatohoza ariko agigwa n'ibiro bijejwe inkozi z'ikibi muri amerika fbi hamwe n'abategetsi bo mu buswiss kuri ruswa y'abategetsi bakomeye cyangwa bigize kuba bakomeye mu ishyirahamwe ishyirahamwe fifa kubera ukurya ruswa bizotuma iryo shyirahamwe ryuguruka rigahindura uburyo ryahora rikora aha niho turangirije amakuru yerekeye kahise ka ruswa k'ishyirahamwe fifa
arakoze fideli niyo ngabo iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu naho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima mwateguriwe na mugenzi wacu eugenie mukankusi inshuti z'ijwi rya amerika mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima uyu munsi turaganira na bwana mucumbitsi alexi ni umuyobozi w'ishami rishinzwe imirire muri minisiteri y'ubuzima mu rwanda bwana mucumbitsi ikaze ku ijwi rya amerika urakoze nawe nagira ngo tuvuge ku byerekeranye n'inyama turebe akamaro kazo mu mubiri w'umuntu turebe n'ingaruka bishobora kugira yaba umuntu aziriye ari nyinshi cyangwa se ubwoko bw'inyama yaba ariye hari abavuga ko ari nziza abandi ngo inyama ni mbi none bwana mucumbitsi akamaro k'inyama mu mubiri ni akahe urakoze akamaro k'inyama ko karagaragara kandi inyama ni nziza ku mubiri w'umuntu kubera ko mu nyama dukuramo ibyubaka umubiri za poroteyine eh, n'ibirinda indwara harimo za vitamine yitwa nka niasini na vitamine b eh, harimo n'imyunyu ngugu twavuga nka zinc na phosphore ibyo byose rero bifasha umuntu kugira ngo umubiri we ukomere eh, ugire amagufa akomeye ubushobozi no kurwanya indwara zimwe na zimwe harimo za kanseri harimo indwara z'umutima no kubyimbagana Mhm.
bumva ko inyama eh, zifite akamaro ku mubiri w'umuntu Mm.
ari no mu mikurire y'umwana ariko bisaba ko twazirya mu buryo budakabije ubwo se umuntu atabonye inyama ko atari buri wese wabona inyama zihagije yarya iki cyabisimbura nko mu biribwa by'ikinyarwanda cyangwa se iby'ikirundi icyo dukura mu nyama ni amaporoteyine cyane n'imyunyagugu Eh, ariko poroteyine dushobora no kuzibona ahandi hatari no mu nyama dushobora no kuzibona mu- mu bihingwa eh, ibinyampeke cyangwa se ibinyabisogwe bishobora kuba birimo nk'ibishyimbo eh, amashaza n'ibindi bintu bishobora gutu- bituma noneho tubona izo poroteyine iyo utabonye izo nyama rero ushobora gukoresha ibishyimbo cyangwa soya ukabona poroteyine zikenewe ku mubiri ni uko umuntu aba akeneye ni kugira ngo uvange izo poroteyine dojine animale na dojine vegetale Eh, poroteyine iziva ku nyamaswa n'iziva mu bihingwa none bwana mucumbitsi alex zimwe mu ngaruka mm, z'inyama kuri ibyo bya kanseri mwatubwira ni nk'izihe twavuga ko eh, inyama ni nziza ku mubiri w'umuntu ariko iyo uziriye ukabya cyane bishobora kugira ingaruka nk'uko navugaga za kanseri n'indwara z'umutima mu nyama zibaho cyane cyane mu bikombe zishobora gutera kanseri birashoboka kubera ko eh, muri biriya bikombe habamo produit chimique yitwa bisphenol a iyo ngiyo rero eh, ishobora kugira ingaruka byerekeye ubuzima bw'imyororokere ishobora kugira ikibazo cyo mu bwonko cyangwa se muri komporutema y'umuntu ishobora guhinduka cyane cyane ku bagore n'abana niyo ituma aha ngaha rero iyo produit chimique ikunda kugaragara cyane mu- mu bikombe cyane cyane imbere ni mu buryo igikombe gikoze ntabwo ari mu- Eh.
mu byo bashyiramo kugira ngo babashe kuzibika oya inyama ubwayo nta kibazo biba ifite cyane ariko kariya gafilime kaba kari imbere mu gikombe gashobora gutuma noneho ibyinjiyemo cyangwa se iriya sosi iri mu gikombe eh, iyo produit igenda yinjiramo noneho ikaba ariyo yashobora guteza ibibazo bya kanseri eh, cyangwa se izindi ku changement de comportement zishobora kubamo umubiri w'umuntu cyane cyane ku bagore nk'uko twavuze kubera iriya bisemburo ifasha umugore mu byerekeye la reproduction Mhm. ubu se ko hari hasanzwe hanavugwa inyama nk'izo bita inyama z'umutuku umuntu yavuga nk'inyama z'inka nazo hashize igihe zivugwa ko zitera kanseri zizo murazivugaho iki nibyo inyama z'umutuku ni nziza nazo ariko bavuga ko kuzirya cyane atari byiza bisaba rero ko wazirya mu mu rugero cyane cyane kubera ko harimo nk'amaside amwe amwe ashobora kuguteza nk'ibibazo nka aside yurike izo rero izo produit eh, cyangwa se iyo aside zishobora gutuma umubiri wawe ugenda urwaragurika Eh, niyo ituma rero ahangaha bagusaba ko ugabanya inyama cyane cyane zitukura kubera ko zishobora guteza zimwe muri izo hakabamo harimo nka gute iyo gute rero i- bisaba ko ugenda ugabanya iyo aside yurike ishobora kuba irimo muri izo nyama Mhm. none ubwo se umuntu azirire ibishyimbo cyangwa se ibiharage nk'uko mu kirundi babivuga ubundi yiturize abe yirinze kurwara nk'izo ndwara za kanseri bavuga nk'izo mu mara n'izo zindi mwavugaga niyirira ibyo bituruka ku bihingwa nibwo azamererwa neza kurushaho kuko hari nk'abo bita revegetarien birira ibihingwa gusa batarya inyama byo mubivugaho iki hari inama mwatanga kuri icyo kibazo nk'uko navuga ko izo nyama zitukura ni byiza kuzigabanya si ukuvuga ngo uzireke burundu ariko nibura kugabanya inyama ziriya zitukura kuko mwa- twumvise ko zifite ingaruka cyane ariko hari n'izindi nyama dushobora gukoresha eh, Nk'urugero?
inyama zi- izo dukunda kuvuga inyama zera cyane cyane zikunda kuboneka nko mu nkoko intama urukwavu niye n'amasamake ibi ngibyo rero dushobora gusimbuza n'izo nyama zitukura tukagabanya aho kugira ngo dukomeze kwiteza ibibazo ese ubwo nk'izi nyama z'ingurube nazo zabarwamo muri izo z'umweru nibyo nibyo mu ngurube nabyo ni inyama zo mu- mu rwego rw'umweru ariko bisaba ko ingurube nayo ugomba kuyitondera mu mitegurire yayo bisaba ko igomba kuba yahiye neza cyangwa se yaba wari kuyotsa bikaba byasaba ko uyotsa neza igashya kugira ngo itaza guteza izindi ndwara ariko ingurube nayo ni nziza nk'uko twavuze intama nk'uko twavuze inkoko n'ama- n'amafi Mhm.
ni byiza cyane ku mubiri w'umuntu ni ihene yo ibarirwa he ihene nyinshi ziba ziba ziri mu rwego rw'inyama zitukura ntabwo zikunda kuba ziri mu nyama zera cyane Mhm. none mu gusoza ni izihe nama mwaha abakurikira radiyo ijwi rya amerika muri uyu mwanya ku byerekeye kurya inyama kugira ngo babone intungamubiri bakeneye ariko nanone birinde n'indwara za kanseri zishobora guturuka ku nyama kurya inyama nyinshi ntacyo binamaze ku mubiri w'umuntu uretse ko umubiri ushobora gufata poroteyine zikeneye ku mubiri eh, ku munsi izindi ntacyo ziba zimaze rero birasaba ko twagabanya inyama cyane ikindi cya kabiri ni uko dushobora no gukora siporo cyane kugira ngo noneho n'ibyo twariye dushobore kubitwika cyangwa se bidufashe ikindi ni uko dukomeza kwirinda cyane cyane ibiryo cyane cyane biba bipfunyitse cyane mu bikombe ariko noneho tukitabira kurya inyama zera kugira ngo zigende zidufasha kubera ko zisanzwe ari zo zifitiye akamaro umubiri w'umuntu kurusha uko twarya inyama zitukura Eh, ndabashimiye cyane bwana alex mucumbitsi umuyobozi w'ishami rishinzwe imirire muri minisiteri y'ubuzima mu rwanda murakoze cyane murakoze namwe mwakoze namwe inshuti kuba mwateze amatwi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze mwari kumwe na Eugenia Mukankuzi
arakoze eugenia mukankusi umaze kutugezaho ikiganiro cy'ubuzima nshuti mukomeje kudutega amatwi iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere y'uko dusezeranaho aroyizi bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka mu gihugu cya santara afurika atekanijwe ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'uku kwezi ashobora kutaba kuri iyo tariki aho ni nyuma y'aho umugwi w'igihugu ugejeje gutunganya amatora umenyeshereje ejo kuwa gatatu k'umwanya usigaye kugira ibikorwa kugira amatora abe ari muto ugereranije n'ibikorwa bisigaye gukorwa muri Libya inama ya ONU ijejwe umutekano imenyesha ko ishigikiye leta nshasha y'ubumwe ya Libya yemeranijwe mu ndwi irangiye n'abashamiranye kandi isaba ibihugu byose bigize inama ya ONU kuyishikira atanumwe avuyemo iyo nama yasabye umukuru yagenywe ngo arongore inama y'igihugu ya Libya gushinga leta mu minsi itarenze mirongo itatu atibagiye no gutunganya urwego rucungera umutekano wiwe iyo nama isaba kandi leta nshasha igiye gushingwa guha umwanya abagore mu nzego zifata ingingo mu gihe Libya kigiye kwinjira mu ntwaro ya demokarasi muri Iraq inteko z'igihugu ca Iraq zinjiye mu gisa- mu gice cyo hagati igisagara ca Ramadi aho ziriko zigerageza gusubira kwigarurira ico gisagara leta ya Iraq yatakaje haheze amezi indwi ku munsi ugira kabiri w'ibitero ikomeye c'inteko za leta za- zifashijwemwo n'inteko zidasanzwe zijejwe kurwanya iterabwoba zateye zija mu kibanza kirimwo inyubakwa za leta mu gisagara ca ramadi umugwa mukuru w'intara ya anbari muri israeli naho igipolisi ca- co mu gihugu ca israeli cararashe abanyepalestine babiri basogose imbugita abanyayisiraheli batatu hafi y'igice ca kera c'igisagara ca yeruzalemu umuvugizi w'igipolisi ca israeli amenyesha ko umwe mu banyapalestina yarashwe mu gitero ceje kwa gatatu yasandavye buno nyene uwundi asandabira mu bitaro
nshuti mwari muduteze amatwi umwanya w'amakuru yacu naha uhumurije mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwashyize hamwe ibi biganiro ni fatuma alimas karara amakuru mwagejweho na aloyizi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije rwaruka namwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika indwara y'uburirarira irabangamiye amagara y'abantu agakoko gatera iyo ndwara karamaze gutuma abantu bababa miliyoni umunani bacika impumyi ku miliyoni mirongo umunani na zine bayigendana ku isi nk'uko oms ishami rya onu ryabishyize ahabona mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu igurirana ry'iyo ndwara mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa sahara riva ku mvo zinyuranye aha twavuga nk'ikena ry'amazi meza hamwe no kubaho kw'abantu kudashemeye nk'uko bivugwa n'abahinga mu bijyanye no kuvura indwara ngendanwa zititaweho bo mu gihugu ca oseaniya icyo tutokwibagira ni uko amavuriro agikenye na cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere iyo ikaba inkurikizi y'uko abantu baguma bayihanahana atawubica n'ikanda nk'uko oms ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi ribimenyesha ukutagira isuku rikwiye ry'amaso ni ikindi gituma indwara y'uburirarira ibandanya irandagata mu bantu ivyo bikava hanini ko abanyagihugu batari bake atabumenyi bafise buhagije ku bijanye n'isuku muri rusangi nk'uko oms ibandanya ibimenyesha ibihugu bimaze gutera imbere iyo ndwara y'uburirarira yaratujijwe burundu inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose insiguro nyamukuru ni ukutarundana kw'abantu mu bisagara hamwe n'iterambere ry'isuku nk'uko vyemezwa na oms ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi tumenyeshe ko indwara y'uburirarira yibonekeza cyane cyane mu bantu baba mu misozi akenshi biterwa n'uko imigambi y'iterambere yibanda mu bisagara gusa nk'uko tubimenyeshwa n'abahinga b'abaganga mu bijyanye no kuvura indwara y'uburirarira bo mu gihugu ca oseaniya nk'uko muvyumva mu kiganiro kira turabira hamwe ibijyanye n'indwara y'uburirarira kuri mikoro muri kumwe na jewe alain ive irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira mu gutangura ikiganiro cyacu nyazina umviriza ivyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo mu ntara ya rutana muri komine gitanga kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rutubwira uko twokwirinda indwara y'uburirarira ruganira na mugenzanje hayisa liliane inamahoro umuntu yobaza kwa muganga ikiyitera n'ukuntu bayikingira tuza turoga mu maso tukigira isuku kubera bijya bintu bijya mu maso ni umwanda tukagwanya kujya mu nkungugu n'ibidutosekanye amatovu bakadutosora barashobora kujya kwa muganga ugasanga barabahaye imiti ugasanga barakitse
twarareka cyane cyane kugira isuku hanyuma tubonye nk'iyo ngorane ije ku maso tukaza kubibatsa umuganga akadusobanurira ko yoba ari indwara y'uburire cyangwa ari indwara y'amaso asanzwe no gufungura nabi ko byaba bituma ko bijyanye n'amaso bogerageza gufungura neza aba bana bato bato cyane cyane nk'ibintu by'imboga iyo umwana atanguye gufungura biratuma iyo ndwara y'uburire byogabanuka nk'abo babimenyesha amakuru nyine bakaza baregera abantu baza barabigisha ukuntu boza barazikingira kuko benshi ntibazi icyo bituruka
kugira ngo umuntu amenye ko indwara y'uburirarira yamufashe abimenyeshwa n'ibimenyetso bitandukanye ivyo navyo ni nk'amosozi adahera hamwe n'ibirashi tutibagiye kuvyimba igikoba gifuse ijisho nk'uko abahinga mu bijanye no kuvura ingwara y'uburirarira bo mu gihugu ca oseaniya bavuga ikindi ni ubushuhe butavanako bwo mu jisho bushobora gutuma umuntu aguma yiyagaza cane ivyo bigatuma ingohe zizinga zija mu jisho zigatera ibikomere bitandukanye ku jisho nk'uko ishirahamwe oms ribimenyesha tumenyeshe ko ingwara y'uburirarira yandukira biciye mu mpwemu hamwe n'imicafu ivuye mu jisho abantu bashobora guhanahana biciye mu gukorana mu minwe ukuyivuza hakiri kare ni ingirakamaro mu kudasinzikara k'uyigwaye kukaba nkako ikira mu mwanya muto mu gihe abaganga babibonye nk'uko tubisanga mu kinyamakuru ngurukanabumenyi women a health akaburungu org kugira ngo twumve neza ibijyanye n'indwara y'uburirarira duha akanya mugenzange hayisa lilian Liliane Inamahoro adushikirize inkuru yadutohoreje mu ntara ya Rutana muri komine Musongati.
mbona ngenda ngenda ndaryama ukoshote nyene ukoshote ingwara y'uburirarira ikwega ingorane nyinshi ku mugwayi wayo nkurikiye miriyamu umutamakazi aba ku mutumba gaterama muri zone ngoma komine musongati avuga ko atakibona neza ikibimwereka ni uko atamenya umubanyi wiwe bahuriye mu nzira iyo ngorane yo kutabona neza kandi iramutuma agenda arica ko ukudashobora gukora neza udukorwa tumwe tumwe two muhira vyama vyashikiye abagwayi bamaze gusinzikara niko yagize maragarita yatumenyesheje ko imishwarara y'izuba imubabaza ibintu vyunyugwa n'uko umuco wo kuziko utuma amosozi aguma ashunguruka tumenyeshe ko abagwayi b'uburirarira batigera baca mu maso kuko baguma bafise ibirashi hamwe n'amosozi muri rusangi ingwara y'uburirarira ituma umugwayi agira intege nke nk'uko nkurikiye miriyamu abivuga ndababara nyene ni ukoshote ndaryama mugabo ni ukoshote gashobora kutekugenda ngasanga kwantekeye ngaha icuya cose kihanagurana impuzu ibisazi imbere biratuma ko nyene none umuntu- umuntu arira tudumako nihanagura kuri bajyabode igisho amatara yabode ibisazi bya warivuje wasanze kuri bode Mm.
hari ibintu utagishobora gukora ubwa mbere waravyikorera igihe Eh, byokora byobyo nakora nyene none ubu byagiye kwanga Ubu ababyeyi bajya barampembura Ukutamenya neza ibimenyetso vy'ingwara y'uburirarira ni imwe mu mvo ituma isinzikaza abanyagihugu. Ivyo bigategwa nuko bitiranya ibimenyetso vyayo n'ivy'izindi zisanzwe zifata amaso nk'uko bivugwa n'umuremesha kiyago w'ingoma Nizigiyimana Emeline. Bamwe bibaza ko yoba ari uburangura canke ibinyamutwe. Izo nazo bakaba bakizivuza imiti y'ikirundi nk'uko Nizigiyimana Emeline w'ingoma abandanya tuyagira. Ibintu vyunyugwa kandi nuko atabaganga banonosoye banosoye kuvura iyo ngwara bariho mu ntara ya Rutana ivyo bisaba ko basinzikajwe n'iyo ngwara barungikwa ku mugwa mukuru w'igihugu ibujumbura kugira bashobore kuvugwa nk'uko bivugwa n'urongoye akarere k'ubuvuzi ka Gihofi Jean Claude Ndayishimiye ku ruhande rw'abaforoma ukutamenya neza ibijanye n'uburirarira gutuma bavura umugwayi bakoresheje imiti isanzwe ivura izindi ngwara z'amaso nk'uko bivugwa na Jean de Dieu Rikuza umuforoma ku ivuriro ritoya ry'ingoma hari indwara usanga itakunda kuboneka ugasanga n'igihe ibonetse umuntu ntashoboye kuyimenya neza kubera iyo ndwara atakunda kuyibona kenshi mugabo iyo tumvise bose bakabimenya bati indwara imeze uko itandukanye n'izindi uko kuko urashobora kuyivura ugira ngo ni ya yindi wahora ubona nyuma turakwiye nka foromasiyo kugira umuntu bose ayigire ke ibintu ayiziko ukugwanya igwirirana ry'ingwara y'uburirarira biraca mu rucanco ugwatanzwe mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri gwatuma ibitigiri vy'abagwayi biva ku bice cumi ku ijana bija hagati y'ibice bitandatu n'indwi ku ijana amahimiriza ajanye n'isuku mu gushigikira ugutuza iyo ngwara nakogwa ku rugero rushimishije kukaba nkako abanyagihugu twayaze bavuga ko ata makuru bafise ku bijanye n'ingwara y'uburirarira insiguro zitangwa n'abajejwe igisata co kugwanya ingwara zititaweho mu ntara ya Rutana nuko ata buryo bukwiye bafise kugira bashobore gushikira abanyagihugu anakreni vyabo arongoye igisata kijejwe kugwanya ingwara zititaweho mu ntara ya Rutana n'igice ca Makamba ingorane urabona abanyagihugu ba- bari mu misozi uvuye nko ku ivuriro runaka uza uragenda kurondera abantu barwaye iyo ndwara y'uburire biragora bisaba uburyo uburyo bwo kwiyunguruza uburyo butandukanye mbere hari aho usanga n'aba- abantu atariho bari bari ku mirimo itandukanye usanga ari abana bari ku ishuri abandi bari mu mirimo mu ndimo n'ibyo bikunda kutugora tubamenyeshe ko ingwara y'uburirarira yibonekeza mu banyagihugu bo mu makomine ya Musongati na Rutana
kurwanya indwara y'uburirarira by'umwihariko kurashobora gutuma iranduranwa n'imizi aha twavuga nko kugwiza ubuzu bwa sugumwe ahantu hose hahurira abantu benshi byongeye ugucungera isuku ryabwo byoshigwa imbere nk'uko ikinyamakuru women air akaburungu org kibitanga ko akarorero mu bihugu bigize amerika ya ruguru tumenyeshe ko abakenyezi n'abigeme ari bo baza imbere mu bakarigwa n'indwara y'uburirarira insiguro ni uko bama hafi y'abana ari nabo ahanini iyo ndwara yibikamwo igihe kirekire hagati y'umwaka umwe n'imyaka icenda nk'uko oms ibimenyesha ibintu biri uko mu gihe amashyirahamwe ajejwe guteza imbere amagara y'abantu nka oms yihaye ihangiro ko gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri iyo ndwara y'uburirarira yoba itakivugwa ku isi kubw'ivyo amareta asabwa kugira ishaka mu gushira uburyo bwinshi cyane mu kurwanya indwara ngendanwa zititaweho harimwo n'uburirarira nk'uko oms ibihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'indwara y'uburirarira tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga mark ndayiragije arongoye by'imfatakibanza intara y'ubuvuzi ya rutana aganira na mugenzanje kaisa liliane inamahoro muganga mark ndayiragije ndabaramukije ndabaramukije indwara y'uburire muri ino ntara yifashe gute harigeze kuba icigwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi byarabonetse ko mu karere k'ubuvuzi ka rutana iyo ndwara yari ihari ku rugero rushika ku bice cumi kw'ijana mbega ntimutinya yuko ibiharuro vyoba vyariyongereye bikaduga iyo ndwara birashobora kuba vyarasubiye kwiyongera kubera ata kindi kigwa turagira nta muco ukwiye dufise kubera iki mutabandanije mugira isekeza ku mwaka ku mwaka nk'uko bisanzwe vyibonekeza ku zindi ndwara zandukira mu mugambi w'igihugu ujejwe kurwanya izo ndwara ntihashoboye kuboneka uburyo bwo gusubira kugira irindi sekeza yo kuvura iyo ndwara mu ntara none twavuga yuko umuti uboneka vyoroshe uwo muti uraboneka kuko ku rutonde rw'imiti isanzwe ishika ngaha mu ntara iwacu uwo muti uriko dusanzwe dukoresha no mu kuvura izindi ndwara mu ngorane zibonekeza harimwo kutagira ubumenyi buhagije ku bavuzi bashoboye kumenya iyo ndwara y'uko umurwayi ariyo afise nivyo harashobora kuba hariho abavuzi bashobore kubona iyo ndwara iyo batabishoboye bakaca bamurungika ku bitaro bikuru hoho bashobora kubibona neza ni ukuvuga yuko uwo murwayi aba yamaze gusinzikara birashika ko aba yamaze gusinzikara ariko ni indwara imara igihe kinini turibaza yuko kitorinda kigera iyo ashika ku ruhumyi atarashikira abavuzi nta vyigwa turakora kugira ngo tubone abantu bagize uruhumyi bivuye kuri iyo ndwara mu ntara hariho abajejwe ico gisata kijanye no kuraba ivy'isuku ni hehe ico gisata coba carananiriwe kugira abanyagihugu barinde bageramigwa n'iyo ndwara bivuye kw'isuku rike murazi yuko guhindura ingendo ari ikintu gifata igihe abantu baramaze gufata ingendo yo kugira isuku bizohinduka buke buke muganga mariko ndayiragije ndabashimiye ndabashimiye nanje
arakoze hayisa liliane inamahoro kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije tumira amate gato mu kumviriza akaririmbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'indwara y'uburirarira gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
ingwara y'uburira ngogo ukabyimba amaso nyene ukarira amaso nyene ukaguma ubyimbye amaso agatukura terwa n'iki iterwa n'agakoko bita chlamydia trachomatis usanga kitembereza mu bintu duhura ari mu musenyi ari mu muyaga mbaza ndakwishura
nashaka kubaza ukungene notandukanye amaso y'amarori canke amaso y'uburira amaso y'uburirarira ni amaso ubwa mbere atangura umuntu yumva ababara cane gose amaso hama mu nyuma agatukura cane hagatangura kuza amarira ako gakoko kamaze kuja mu maso kugira gatere ingwara y'uburira amaso y'amarori nayo ni amaso aho umuntu atangura kubona yuko atabona neza ari ibya hafi canke ibya kure kandi akameneka n'umutwe cane kuko ayo amaso yiwe agira inguvu nyinshi kugira ashobore gusoma ibiri imbere yiwe canke ibiri kure mbaza ndakwishura
ko hari igihe usanga umuntu ayigwaye ayigendana mugabo atazi ko yica canke ikiza nimba yica bakaduha nk'umuco ingwara y'uburirarira ntiyica ariko aratera ikintu ciswe ubuhumyi mu buzima bwiwe bwose kuko adasubira kubona kandi nta kintu na kimwe aba acishoboje atari kumwe n'uwundi muntu ngo amufate ukuboko amwereke iyaca mbaza ndakwishura
ni igiki wokora kugira ngo ukire ingwara y'uburirarira umuntu arashobora kuyikingira ko ni ingwara ahanini iterwa n'ubucafu kwiga gukaraba intoki hama niyo umuntu agomba kwivyiringira agafata n'agatambara canke akantu koroshe intoki ziwe ntizikore mu maso ubwo nyene ngo ziheze ziyanduze iyo ngwara y'uburirarira
turashishikara guha umwanya umutumire wacu muganga anita munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
twakora iki kugira ngo iyo ndwara y'uburire uranduranwe n'imiti ngaha mu gihugu iwacu isuku ku mubiri gukaraba imisi yose iyo ubonye ko uhejeje gukora imicafu niyo twagira ivyo ari abo bana kubigisha mu buto bwabo gukaraba n'amazi n'isabuni ba nyina bakabitegera tuzoba tuko turagira inguvu zikomeye kuko iyo ngwara dushobore kuyikiza mbaza ndakwishura
ni gute isuku rike riri mu bitera iyo ndwara y'uburira ni mu bintu bituma iyo ndwara y'uburirarira igwirirana indwara y'uburira ni indwara yandukira cane gose rero umuntu atagize uko ashoboye ari ku mubiri ari kwitwararika isuku mu vyo akoresheje vyose azotuma iyo ndwara iguma isinzikaza abantu mu muryango we no mu kibano mbaza ndakwishura
ega indwara y'uburire yobiva mu ruherekererane rwo mu muryango ingwara y'uburirarira si ingwara iva mu ruherekerane rwo mu muryango igituma abantu bashobora kwiyumvira uko ni uko iyo babonye umwana agwaye babiri batatu basangana nyina nyina agaheza akandukiza n'umushingantahe wiwe baca bibaza bati ni indwara zo mu muryango biba bivuye yuko ubwa mbere ako gakoko kanduza cane gose kandi gagashimikira muri abo bantu bama bari kumwe misi yose na misi yose
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nashaka kubaza amaso y'imbwa nayo nayo amaso y'uburire urabona hariho igihe amaso afatana hakazamo ibirashi ahandi naho ugasanga amaso aguma avamo amusozi ukaguma wihanagura nashaka kubaza rero itandukanizo ryabyo amaso y'uburirarira ahanini ategwa n'amarira cane n'ububabare amaso atukura cane no kumva umengo ubushuhe ubona urukoba rw'ingohe ruza gufuka imbone umuntu akamenga ijisho ryiwe ririko ririyugara hama amaso y'imbwa nayo usanga umuntu ni ababara cane gose ijisho urabona ibintu vy'ibishirashira mu jisho ushobora gukuza n'urutoki kandi bigwiriranye cane gose iyo umuntu ativuje n'ingoga mbaza ndakwishura
kubera iki bavuga yuko abagore aribo bakarigwa n'iyo ndwara kurusha abagabo biribonekeza yuko abakenyezi bakarigwa cane gose n'iyo ndwara y'uburirarira kuko aribo baguma hafi y'ibibondo vyabo ni ukuvuga bajya abana bariko barakina ba nyina baba bari hafi usanga bariko barakinjika wa mwana yumva akantu kaje mu jisho akaza gukora kuri nyina kandi ni kumenya yuko yandukira cane gose mbaza ndakwishura
muganga baravuga yuko uwurwaye uburira akarigwa n'umuco cane ni kubera iki?
nibyo cane umuntu agwaye ingwara y'uburirarira arakarigwa cane n'umuco kuko ca kigohe kigomba kuza kwifuka mu mbonero y'uwo agwaye ingwara y'uburirarira rimutuma umuco umubabaza kumva n'imisonga irengeje mbere aho usanga umuntu agomba gushaka gufunga amaso ntasubire gukanura nk'uko avyipfuza
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu duhe ijambo abanywanyi bacu batwandikiye bacishije ku rubuga ngurukanabumenyi steve uwimana atangura turamutsa akabaza uko umuntu yofungura kugira ngo agire amagara meza muganga anita munyana duhera umuco uyo munywanyi kugira umuntu agire amagara meza ni ugufungura neza ndema mubiri nsanganyangaburo ntanganguvu zikibonekeza mu mfungurwa arya bigasabwa yuko umuntu yorya gatatu ku munsi ni ukuvuga mu gatondo saa sita no ku mugoroba akitwara akakunywa amazi kugira byose bitembe neza mu mubiri
uyundi ni ene serge sinzobatohana avuga ko afise ingorane zo kurungurirwa kandi akababara cyane igihe cyose afunguye ikindi kintu kitari ubugari bw'inyumbati abaza ikibitera n'ico yokora kugira bihere muganga anita munyana duhera inyishu serge ego nivyo serge hari imfungurwa zitera ikirungurira na cane cane imfungurwa ziba zirimwo ibirungo vyinshi amavuta menshi rero ni ukuraba ico kintu uba ufunguye ugaheza ugaca ugihagarika kukirya canke ukaraba ukundi kuntu bugikinjika kugira ntikigusinzikariza ubuzima bishishikaye ariko ntugende kwa muganga bagusuzume baheze baguhe imiti ibereye
turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga anita munyana zigize ico zibafashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro kumwibutsa y'aho hambere uwuno musi uvuga uti umuhanuzi mubi angana umurozi bikubwiye iki ko ari nk'umuntu ashobora gukosha ibintu bibi hanyuma ukaca ubiheba ukaca amaramara bikubwiye iki
ko umuntu akunda kukubwira ibintu bibi ashaka kuja- kujana mu ngeso mbi aba angana n'umuntu ashaka kukwica
bikubwiye iki
je nibaza yuko baba bashatse kutubwira yuko kugira utore umuhanuzi icyambere kimwe woraba ubufise imico myiza ni ukuvuga kubera umurozi n'umuntu atigera akora iciza na rimwe nibaza yuko rero umuhanuzi mubi aguhanura gukora ibyaha kujya mu bintu atari byiza kugirira n'ab'abandi abangana n'umurozi ari nk'uko yoba akwiye arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye n'ingwara y'uburirarira shimiye hayisa liliane inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke muturungikire ubutumwa kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na cumi n'icenda ijana na mirongo itanu n'imwe canke kuri mirongo indwi na gatanu amajana icenda na kane amajana icenda na mirongo indwi n'imwe kuri mikoro mwari kumwe na jewe ara ive irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
uyu murima rusange w'igihugu cy'uburundi barundi dufise akaranga k'igihugu cy'iteka
alo alo hehe rindira aho hanze na nkunywa yenda kwakira Ah, alo urumva rero mugenzi Eh, u- u- ujya munsi warahombye n'ukuri basha twarakubise icupa turaribabaza emwe bimwe by'akambaro k'ibara Eh, a- ahubwo rero shaka umugoroba u- uraza tuzibabe Eh, hariho n'idiri nashaka kukubwira Eh, tu- turabe ko twoyifashanya Eh. emwe Eh, u- u- urumva hariho umuntu ashaka ko mwomuha irya soko basha ngo yosorora ntuze we sha emwe nk'akabwatiri koko eh, ntiwokaburamwo oya Eh. ego Baya, sawa ngirasimbire ku mashure gutora abana have su- subira inyuma sinababwiye ko uyu munsi ata muntu nakira unamuka hoho nawe niwe uri kurabibwira aho nta so mbe ni wowe nyakubahwa diregiteri generale Eh, u- urambabarira sere namenye ko ari wewe ko mutari mwatubwiye ko mutugendera eh kumbuka yo gitura cyane shefu urabona mbega abantu batonze umurongo aho imbere y'ibiro byawe ubaza ko atakindi bagira oya, bakora nukuri sinzi Na- byari ibintu by'akazi mumbabarire n'ukuri igihe cyo kwihanganira abakozi bica akazi nk'uku kwawe cyarahetse Oya- oya shefu mugabo Eh, mwibaza ko igihugu cyotera imbere gute mu gihe n'abatonda ku kazi bakora ku gituro cyo bakoreye Mw- mwibagiye ko iterambere riva kuri mwebwe rigahita rikabagarukako ako ni akamo mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi uburundi bwacu kazoza kacu
muda mrefu ucha bila tuonani, penzi kali imekuleta kwangu nyumbani. Karibu nikupe kiti, unieleze nini mama. Jamila alipopaka anza kulia, oh, na kushindwa kuongea, hata mimi mwenyewe nikaumia, kujiuliza kwa nini analia. Wanawake amekuacha, Jamila analia, wanawake amemtupa, Jamila analia, wanawake amemwacha, Jamila analia, wanawake amemtupa. Jamila alipoanza kuongea, aliongea na maumivu mingi, na vile alikuwa anaongea, nikamuonea huruma, ati walianza penzi bora. Siku nyingine arudi nyumbani, kumuuliza kama amepata mwingine, akamfungia virago. analia, wanawake amemwacha. Jamila analia, wanawake amemtupa. Jamila analia, wanawake amemwacha. Jamila analia, wanawake amemtupa. Sijui tamsaidiaje, Jamila nimwambie afanyeje, nitamupa kitanda chakula akule, lakini mambo ya mapenzi naogopa. Zamani mimi na yeye tulishindana, nikapata mke akapata bwana, sasa analia kamilioni fanyeje, Jamila na